Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kwa mungu itariki zitatu y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni saa kumi zo ku muhingamo mu burundi no mu rwanda ikaze mu kiganiro muri sanga giteranijwe na frederika nkundikije kuva Burundi bwikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na kabiri indyane zihagaze ku bwoko hamwe no ku ntara ntizigeze zihengeshanya ingaruka z'uruhagarara rwa politike naho zibonekeza kuri bose zirabangamira gusumba abakiri bato badaheza ngo baronke akazi igihe barangije amashure kanatsinda mu gihe cose hari uruhagarara ibikorwa vy'iterambere bituma ubuzi bw'umunyagihugu bwisononora n'ubuzi buboneka birahagarara canke bigacumbagira mu kiganiro muri sanga c'umunsi turarabira hamwe na bamwe mu rwaruka uruhara abakiri bato bogira mu buzima bw'igihugu kugira ngo indiane zihagaze ku moko no ku ntara e, zicike ibintu vyo muri kahise bitazosubira kunyegera mu mitwe y'abakiri bato basanzwe ari bo kazoza ku Burundi turi kumwe na Eric Sengimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka muri Afurika Jape mwiwe neza Eric Sengimana
Iyo neza.
Murakomeye?
Yego turakomeye.
Yego me turi kumwe kandi na Abimana Queen nawe nyene akaba ari mu rwaruka rukurikiranira hafi ibibazo bihanze igihugu hamwe n'abakiri bato mwiriwe neza Abimana Queen.
Mwiriwe cyane.
Murakomeye?
Yego turashima.
Yego me turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye yarangije amashuri muri kaminuza Université Lumière nawe nyene arajwe ishinga n'ibibazo vy'urwaruka mwiwe neza Lionel Lionel muratwumva ndumva ndumva Hello.
wi uratwumva mwiwe neza Eh, ndabaramukije cyane ku ijwi ry'amerika ndaramukije n'abatumirwa mwatumiye barakumva ah, murakomeye
yego n'amahoro turashima yego me reka dutangure kuri wewe mushana Eric Nsayimana ah, musanzwe mufise ubumenyi bwinshi mu bintu bishobora guteza imbere urwaruka mbega urwaruka rwoshobora kubera akarorero keza abarundi mu ntumbero yo kuvavanura n'indyane inzankano hamwe n'ayandi mabi yaranze uburundi kuva bucikukira
Murakoze cyane. Eh, Urwaruka birashoboka ko rushobora kubavanura ni- injya- ni- mu- n'injyane z'uburundi Um, ni- murashobora ko bishobora kubavanura mu njyane zagiye zica mu burundi mbere n'ubu eh, hamwe babishatse kuva igihe cyose cyo kwikukira kuko ugiye kuraba eh, nk'uko urwaruka rwagiye rukoreshwa rwagiye rukoreshwa bivanye n'amaleta yagiye ajaho mbere ibyo rwagiye rukoreshwa kenshi urwaruka ntabwo rwagiye rukoreshwa eh, ibintu navuga biza mu ntuze mu gwa- mu- mu- mu- mu gihugu nico gituma ubu hageze ko urwaruka twokwikubita agashi hanyuma tukapapanura n'izo n'iyo ngendo mbi yo ku- ko- yo kugira yo kugira yo gusubiza inyuma igihugu cacu
reka nico kibazo twibaze eh, umushana Lionel eh, ndayizeye mbega urwaruka rurashaka kuvavanura rurashaka gutanga akarorero keza ku barundi bose rugahindura inyifato rukima amatwi ababisha abagosha nabi Lionel muratwumva
haracyari ibyigiro y'uko urwa- urwaruka rushobora kuvavanura n'ingeso zibi cyose cyo kugira bashobore ku ku- ku- kuja mu bintu bibomora bi- bi- bi- bi- bi- bi- bitubaka igihugu birakunda ati mugabo ikintu tubuze nitubuze abantu novuga legude abantu batugida kugira dushobore kwensipira mu byiza icyo nico kibuze mu rwaruka n'ahandi urwaruka birakunda ni uko ba bandi twibaza bo tugize kugira batwereke umuco batwereke icyo duteza gukora kiduteza imbere aribo baza imbere kugira badukore ibintu bishobora kudusubiza inyuma n'ahandi urwaruka rugiye hamwe se possible birakunda kugira dushobore gukora ikintu gishobora guteza imbere igihugu eka mbere n'akarere cane cane ngaha iwacu muri afurika Eh, eh, abimana queen eh, lionel yavuze ko urwaruka ruronse indongozi rushobora gufata inzira nyarwo ariko turazi ko ko haheze imyaka irenga mirongo ine eka mirongo itanu uburundi bwikukiye ugasanga kenshi na kenshi urwaruka rurakoreshwa canke ruhabwa uburorero bubi bw'imijyane inzankano mbega urwaruka aho kurindira ko rufatira akarorero ku barongozi rurashobora gutanga akarorero mbere n'indongozi zikarurabirako
ego cyane birashoboka n'ikimenyamenya byoshoboka kuko turavye nk'igihe tugeze ko turavye nk'imyaka dufate nko kuri generasiyo igera kuri taransisenka ndibaza ko aho ata muntu yoba acitwaza ibintu vy'ubwoko kuko umwe wese ahari arabona iki na kiriya akabona intumbero akwiye gufata kuko uravye kahise cyangwa tukumviriza ibintu bariko baratubwira isitwari yabaye mu burundi burya nta bwoko na bumwe butakiweho n'ikibazo nta na bumwe kandi bose baza bitwaza kugwaruka kimwe gusa cy'ikintu ndiko ndabona ni uko ugwaruka twohaguruka twebwe nyene umwe wese akabona ikintu akwiye guharanira akavuga ati jewe aha ndaha ndi umurundi ndi umurundi kandi cyangwa ndi umurundi icyo nkwiye kwiyemeza ni uko atamuntu yoza ampenda ngo ubwoko ubu n'ubu nibwo bubi ahubwo dukwiye gusenyera ku mugozi umwe tukubaka igihugu cyacu tukabona ko uburundi bwacu ariyo mpetso yacu ibyo by'ubwoko tukabyinyora kuko ndamaze kubona nta muntu n'umwe yavuga ngo ubwoko ubu nta n'umwe turabona ava amata ngo nuko ari umuhutu cyangwa ari umututsi bityo ndabona ko abagene dukwiye kukirengera tukubaka igihugu amatwe tukarondera iterambere ryacu n'abo bose baba abantu bakuze ndazi ko botwigira ko bakabona ko bwa bundi abageni aribo bakeneye kubaka igihugu atawundi muntu yoza kububakira igihugu ngo nuko yoba ari umuntu akuze murakoze hari ibikorwa bishemeye bihora bikorwa n'urwaruka ika naho bidatangazwa cyane rwose muribazaga mushika nta Eric Nsengimana hagiye haratangazwa ibikorwa byiza bikorwa n'urwaruka ari ugufasha ibimuga gufasha abamerewe nabi gutabara abandi kugarukira abandi mu bihe bigoye muribaza ko mu gihe amakuru nk'ayo yoza arashigwa imbere vyotuma urwaruka rusanzwe rukora n'ibindi bikorwa byiza ariko rutaboneka byotuma haba urwaruka rushyira imbere cyane rwose ibikorwa byo gukundana kwegeza kure za njyane z'ubwoko mwavuga z'imigambwe eka n'intara eric ibyo byatuma urwaruka n'urundi rukiri mu bindi byiyumviro bishobora kugarukana icyizere mu rwaruka bigatuma mbere n'abafite inyifato mbi bahinduka ahantu usanga akarorero hariho nk'umugambi urwaruka rwo mu gisagara cya bujumbura twigiriye turavuga tuti turabye ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byakozwe n'urwaruka rwinshi nubwo kenshi baba bari finanse n'abazungu bakaba finanse n'ababakurira bamwe umwe wese yagize uruhara rwiwe mu kugira ngo habe injyana zabaye muri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hakaba ukutumvikana kofiri yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hanyuma leta ntacyo itakoze kugira ngo ishobore kugarukana amahoro n'umutekano ariko nubwo yagarukanye amahoro n'umutekano muri uwo mwaka mu mitima y'urwaruka hagumye harimo ako gatima kare kuko babona ko burya kubera ko tudasangiye ubwoko ataco ashobora kumbwira kubera ko tudasangiye ubwoko adashobora kugira kuza muri karitsiye iwanje kubera ko tudasangiye umugambwe adashobora gutembera bikibonekeza mu makaritsiye kugiranira nabi hanyuma tugira umugambi twebwe nyine turashobora kuja hamwe n'urundi rwaruka turabigisha ko kurengera ibyo bishoboka iminsi ya mbere ntibyatworohera kubera ko turi ko turabikora twabikoze mu makaritsiye yose nuvuga yabayemwo imyiyamamazo iminsi ya mbere ntibyoroha kubera ko bamwe baca bavuga bati mwemuje gushimira abagize abagize amamanifestasiyo abaturiye amapine abandi nabo bakavuga bati mwe muri kuri runo rwego murabona nyine ibyo mu burundi nyine bagira ama etikete y'abantu ariko uko twagiye dukorana n'urwaruka tukabashyira hamwe twagiye tubona ko byatanze impagite muri meri ya bujumbura ku buryo ubu umuntu ashobora kuyideparasa akaja ku musaga akideparasa akaja mu ntuze mu ngagara nta ngorane afise haba mu ijoro haba ku mutaga ariko bwa mbere ntibyakunda ko umuntu ashobora kuyideparasa nk'uwo ave mu kanyosha meme kanyosha dutanze akarorero aho nakoreye cyane ukideparasa ukava mu kizungu ukagenda mu yindi karitsiye nka diseteri bari bafite ivyiyumviro ngo aba bafite inkoho ngo aba niba dukeneye kubabona ngaha ngira imana araza kugira icyo abivuze kuko nawe ari mu rwaruka rwashoboye kuronka izo nyigisho araza kubabwira ati munyagira ingene byagenze abwira urundi rwaruka nibaza ko biza kubafasha cyane rero urwaruka ntibikenewe ko turinda gufata ngo abantu bari hejuru barinde kutubwida uyu munsi nibaza ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu urwaruka rukoreshwa gutinda uno munsi icyenda na gatatu rwarakoreshejwe abantu barapfa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mwarabonye abantu ingene baturiwe uyu munsi nibaza ko bitotubera bikenewe ko turinda kuvuga ngo naka natuje imbere kugira tugire ico dukoze umuntu wese ikibi arakizi iciza arakizi harakenewe ko urwaruka tuzi guzinu tukaja ibuntu tukamenya ati ingufu dufise uno munsi dushobora kuzikoresha mu mpande izihe kugira ngo dushobore gushika ku iterambere rirama dushitse igihugu mu iterambere aho twifuza ca gihugu basokuru badusigira c'amata n'ubuki tukavuga tuti tushobora kukibungabunga gute twokibungabunga gute nk'urwaruka birakunda muri meri ya bujumbura twashoboye kugarukana umwumvikano mu rwaruka rutavuga rumwe uyu munsi twese turi muri fesivale z'amahoro nibaza babirabye finale izoba la somene prochaine kubera ko urwaruka byakunze ko dushobora kuruhuza na polisi tukaruhuza na administration tukaruhuza na nyine hagati yabo tukavuga tuti abapolisi ubwa mbere urwaruka rwavuga ruti abapolisi baza kudusaka mu ijoro hanyuma nabwo abapolisi nawe ati kubera ko mugumana mutwikeka kandi mukaba twikeka ko mufite ibigwanisho tuba turi ku kazi kacu hanyuma bagenda muri administration bakagira bakavuga bati twe ntibaduha ibi kubera ko turimo umugambi uyu ntitwabatoye muri administration babatumira ibikorwa bakavuga bati twebwe ntidushobora kuja muri ivyo bikorwa kubera ko mwebwe ntituwabatoye ntitunabazi ariko uno munsi nubwo mwabaza administration mu makomine yose yabayemwo imyiyerekano abantu bamwe baturiwe bakagira iki uyu munsi hari amahoro n'umutekano ku mpande zose urwaruka rwaba ruri muri opposition rwaba ruri muri leta rwaba urwagiye muri manifestation bose uyu munsi baranywanye mu gisagara cya bujumbura rero dufatiye akarorero nk'uko urwaruka rwo mu gisagara cya bujumbura uyu munsi bariko baragira baragira amareresi bigisha urundi rwaruka pibirikema ukuntu bokwigenza n'urundi rwaruka rwose rurashobora kubwibuzimu rukaja ibuntu rukamenya ko bikunda ko dushobora kuba hamwe tugategura akazuza k'igihugu cacu rigome ico ni igikorwa gihambaye cyane rwose muriko murarangura reka tubaze na abimana kwina nawe nyine atubwire kuri izo nyigisho baronse akamaro kazo eka n'ukuntu bariko barazishira mu ngiro kwina
ego murakoze izo nyigisho twarazirose kandi byari ibintu bigoye cyane hari ahantu hagoye tutashobora kubona ko wobanana n'aka ngo mube muri kumwe uwo mudasangiye umugambwe cyangwa uwo mudasangiye ibyiyumviro ariko nk'uko ariko yabivuga nk'uko erike yamaze kubivuga yaragerageje kurondera urwaruka rwo mu migambi itandukanye rwo mu madini atandukanye eka urwaruka rwose ruraserukirwa haraba inyigisho zishobora kubanywanisha kandi byari bigoye icyo gihe byaragorana kuko umuntu ntiyumva ko yisanzura mu kuvuga yarabona ko umenga biragoye akavuga iki aza gufatwa cyangwa aza kugira iki ariko ibyo byose baravuze ati oya umwe wese ubwira ngo arengere ibyabaye cyangwa ubwira ngo dusubize hamwe kwa kunywana kugaruke reka twisanzure hano tuvuge ibintu byaba byarabaye tubone kubitorera inyishu n'umuti ni ukuri ntiyoba yabahenze byaratoreye inyishu n'umuti kuko nk'abari nk'agwaruka rw'abarurirwa muri umugambi uri ku butegetsi rwarabona ko umenga urundi rwaruka sigo nabwo urwo rundi rwaruka rutari ku butegetsi rukabona ko umenga bajya abandi rwaruka ntacyo bahurira ko ngo bavugane ariko naho byari bigoye baragerageje kandi baragerageje cyane ku buryo bw'uko ubu umwe ari ibintu ushobora kubona ko biteye igome kuko bamaze kuronka inyigisho kotimo yaravuga ati twebwe aba n'aba bameze uku aba n'aba baratubangamira abandi bakatubangamira ukumva nyine ko ari ibintu bose umenga ni kwa kutavugana iyo haba ukuvugana ntibyari gushika hariya ngo bishike kure mugabo kubera bose haba ukuntu ko kuguma umwe afise ubujambo bwiwe undi akagira bwiwe nicyo gituma haba ugutinyana ariko tumaze kuvugana tukajya no ku kivi haraba ibikorwa bishobora kutunywanisha tugakora igikorwa kimwe atakurara ngo naka ngo kari ku mugamba ko ari urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi cyangwa ngo ujya kari mu rwaruka rutari umugambwe uri ku butegetsi ngo nakora ahangana ukundi ngo akore ahangana uku ibyo byose twakoze ku ntumbero imwe twese tugashobora kubona ko umuntu ashoboye gutanga ingufu ze cyangwa muri kumwe mwese mushobora gukora ikintu kiboneka kandi gihambaye ku bw'ibyo
sozera
ku bw'ibyo ubu unye nk'abagene benshi bo ngaha muri meri bariko barakora bari mu mashyirahamwe ntibakirabana ngo nakari ngo ameze uku cyangwa nakameze kuriya oya kuko bari ku kivi barabonye bariko barabona ibintu byabatandukanya ko bitari byo byari ibintu by'ububeshi gusa tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na patrice patrice mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe muri higa patrice
jewe ndi mutahe gitega izina ry'ikirundi ninde
bigira imana bigira imana murafite ikibazo murafite icyiyumviro turiko tuvuga cyane cyane ko uruhara urwaruka rwogira kugira ngo ingendo zihinduke urwaruka rubavanure n'indyane z'amoko intara imigambwe eka n'ibindi
yego jewe ukuntu ndabibona halo yego duga ku ijambo
ukuntu ndabibona aha mu burundi ikibazo cy'amoko nticyari ikibazo gikomeye cyane kuko abantu barabona yuko bamaze guhendwa urabye nk'ibyo nk'ibyo tuba twarumvise guhera kuri ba sokuru bacu mugabo ingorane ihari ni uko usanga hariho abantu b'abanyamahanga siritu abazungu ababirigi nibo baza bakajyanisha abarundi bafata rero bagahenda abarundi bamwe bagashaka kubereka yuko umengo nibo bakwiye gutwara bonyine kandi ibyo bitagikunze ibyo biragaragara abarundi twige kuvuga ukuri ni ibintu biboneka cyane murabona abantu hari abantu bigira ngo ni abantu b'abatutsi umengo nibo bakwiye gutwara bonyine rero ukuntu bimeze abo bazungu baraza bakabahenda bakaca baza bakaza kutudurumbanya ngaha mu gihugu aha mu gihugu ikibazo cy'amoko cyaraheze ni tuze tubane tubane mu mahoro nta ngorane nini ihari mu gihugu cy'u Burundi kandi turema turavye uyu munsi ibintu by'amoko byari byaraheze ariko raba bigiye gusubira kubyuka guhera muri demire kenzi ngira mwarabibonye ingene bashatse gutembagaza intwaro ni ibintu byagaragaye cyane ko byari bisunze ibintu by'ubwoko nicyo gituma abarundi tuba dukwiye kwiga kuvugisha ukuri tuvugisha ukuri ku bintu biriko biraba ku bintu turiko tubonesha amaso twe dugwaruka uyu munsi turabona intumbero y'ibintu biriko biraba mu gihugu cyacu cy'uburundi yego murakoze patrice bigirimana kiretse ko mwashikanye muvuga ikibazo c'amoko gikwiye kurangira mukaca muvuga kandi ko hariho n'abantu b'ubwoko bumwe bashaka kuguma ku butegetsi nico n'ikibazo nyene gikwiye guhinduka abantu ukabona ko ari abarundi cya kibazo cy'amoko kikaba kiragiye ku ruhande ariko reka duhe ijambo mushikana Eric nawe nyine agira icyo avuze cyane cyane kuri icyo cyiyumviro mushikirije kivuga cy'abanyamahanga umuntu ashaka kuvuga ko ari abanyamahanga bateranya abarundi cyangwa abarundi nibo batarajijura ingendo bakwiye gufata kugira ngo bashyire imbere inyungu z'uburundi n'abarundi atakuvangura
murakoze cyane mbo abanyamahanga abarundi twavuga ko bafite uruhara cyane cyane mu kugira mu guteza imbere mu kugira mu njyane ziri muri mu gihugu cy'u Burundi munuze barakoreshwa gusa usanga bobo bavuga bati twifuza naka ko ashobora gutwara ngaha ku nyungu z'abanyamahanga hanyuma bamaze kumuha uburyo agakora yibagiye ubuzima bwiwe agakora yibagiye ubuzima bw'umuryango agakora yibagiye ejo icyazuba rikizuba ari iki kuko muri ko muraraba kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo umunani n'indwi uri kurasoma kahise k'uburundi gushika uno munsi ibyo twibonera uraraba nk'abantu bose bakoreshejwe muri demiri kenze ibyo twabonye hagufi uno munsi bari hehe ubuzima bwabo buri hehe imiryango yabo iri hehe urabona ko neza na neza ibyo bakora atari ibiba bibavuyemwo kandi ababasena ni ubwabo bashyigikira urabona ko ari ba banyamahanga nyene kandi sendofe baramenyekana n'ubwo ubwa mbere bakora bakora binyegeje inyuma yabo ukabona umuntu umenga ariko arashikiriza ibyiyumviro byo hanyuma ukaza kubisanga ibyo ariko arashikiriza inyuma yiwe hari abandi bantu bariko baramushyigikira ariko ikindi nacyo twavuga nk'ubu ku bijyanye nyine n'ibi by'ubwoko ku buryo umwe wese yumva ati ubwoko ubu nibwo butegerezwa kwama buri ku butegetsi twohindura inyifato tukagira inyifato ya demokarasi inyifato ya demokarasi aho umuntu akora we nyine akoresheje ingufu ziwe hanyuma abantu bakamutora bivanye n'ijunja n'ijambo bivanye n'igihagararo n'icaje kumarira sosiyete kuko uno munsi nibaza ko tutakiri muri mille neuf nonane uyu munsi turi muri demire dizuit ni igihe c'uko abantu batahura ko imyaka uko ihera ariko iyindi iza ni igihe c'uko abantu batahura ko ubutegetsi uyu munsi umuntu abuhabwa n'abanyagihugu ata muntu akitahura ko uno munsi ubutegetsi azobahabwa n'uko yavutse mu muryango utunze cyangwa yavutse mu bwoko ubu cyangwa buriya hanyuma ubu afise ubwo butunzi abukoreshe mu iterambere ariko ntabukoreshe mu gukandamiza abatabufise ndabona nimero ya lionel itariko irakora twako turamurondera kandi kugira ngo nawe nyene aterere ivyumviro ariko mu kurindira reka duhe ijambo abimana kwine nawe nyene atubwire agira ico avuze ku vyashikirijwe na bigimana patrice avuga ko indiyane ziri mu barundi ziva mu banyamahanga ariko benshi baravuga ko ingorane zoba ziri mu barundi nyene boba ko ntawoteranya abantu bamaze kugira icyumviro cy'ukuntu wonyine wo kwiteza imbere no kuwuteza imbere igihugu cyabo abimana kwine icyumviro cya bigimana patrice mu kivuga kwiki
aje mumaze kuvuga patrice yavuze ko abanyamahanga aribo bateranye abarundi ndabona ko ku bisanzwe sino bishyigikira cyane ahubwo baza guteranya wa wundi yari asanzwe amenyereye cyangwa wa wundi abona inyungu we ariko ararondera atariko ararondera izi inyungu z'igihugu kuko uriko uriyumvira ahantu woba uri kuraje uvuga uti genda ko ndondera inyungu z'umwenegihugu ndumva ko utovuga ngo reka ngo nakaranyoheje iki ngo nze gukora kiriya tugomba ko haba demokarasi ni uko umuntu avuga ati demokarasi hari ni uko nshobora kubona ko igikorwa cyanje ariko izogira inyungu ku mwenegihugu kikagira inyungu ku bwoko bwose bataravye ibitsina cyangwa ngo barabe uko umuntu yavutse cyangwa uko asa ndibaza ko umunyamahanga aza abanje kuraba nawe dufate nk'uwo yoba arikara ko abanza kuraba febrese yiwe akavuga ati akitwaza iki aba bazomushyigikira akitwaza kiriya aba bazomushyigikira ariko nk'urwaruka aho twari tugeze cyangwa aho turi ubu ubuye ndibaza ko ata muntu nawe ba patrice ata muntu yozamubwira ngo patrice ngo aba bahutu ni babi ngo amace barengera ko ngo abagandagure ngo ni babi koko cyangwa ngo amubwire ngo abatutsi ni babi ngo ace barengera ko abagandagure sibyo na gato kuko bamwe bose kuba abanyamahanga baraje bakabitwigisha bakatwigisha ingene bapima amazuru ngo n'ibirenge bakatwigisha tubu ni iki ni iki ariko ivyo dukwiye kubirengera kuko benshi twarasomye turazi ubwenge turabona amayisitwari ingana ibintu bigenda birakurikirana kuko ibyo twoguma tubyishyira ko tukabigira icyifadikizo cyo cy'intambara mu burundi kuko ibyo tutobirengera tukabona ko ibyo ari abantu barondera inyungu zabo umwe wese yarondera inyungu ziwe kuko uri kuraraba aha mu burundi umaze kuvuga ati ubwoko ubu nk'ubu nti abahutu ni babi hacaba abanshigikira bakanyereka ko koko rero abahutu ari babi cyangwa bavuga nkitwaza ni abatutsi ni babi hacaba abanshigikira ngo abatutsi ni babi kugira iki dushyiranire inda zonyine nk'urwaruka nuko ibyo byose twobirengera tukubaka igihugu cyacu na kare igihugu cyacu nk'uko ngoma ndabivuga niyo mpetso yacu impetso yacu rero sinumva ingene twoyitabagura kuko itegerezwa guheka uwo ari we wese w'umurundi cyangwa umurundikazi ari ngaha izo ni inyigisho zihambaye cyane rwose abimana kwinda muri ko murashikiriza reka duhe n'akanya kandi eh, lionel ndabona yagarutse lionel eh, ndayizeye nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na bigirimana patrice avuga ko kenshi na kenshi indyane ziba mu barundi ziva ku banyamahanga babosha nabi babateranya ico ciyumviro mu kivuga kwiki lionel eh, ndayizeye
ego ibyo ni byo ni byo mugabo jewe sinzi nyene nobivuga cyane cyane sinuhagararira ku banyamahanga cyane sinokwibaza uwo muntu yokura agakwiza imyaka mirongo ibiri mirongo itatu mirongo ine mirongo itanu mirongo itandatu abona yuko ariko arahendwa akaguma ahagaze hahandi nyene ikintu sinoshimikira cyane mvuga ngo ni abanyamahanga ahubwo je nagira mvuge hari ikintu ni uko nari navuye ku murongo eske abanyepolitike b'iwacu bakina politike bafise intumberi yahe hariho intumbero abanyepolitike dufise mu Burundi bariko bakina politike bafise intumbero umwe umwe wese afise intumbero yiwe ntibakina politike kugira bashobore guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi kuko ibintu biriko biraba muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi ni ibintu novuga biteye isoni urabye abanyepolitike umuntu akakubwira ngo amaze muri politike imyaka mirongo itanu imyaka mirongo itandatu avuga ko ari muri politike mugabo ata kintu na kimwe iyo politike akina ata kintu na kimwe iri kuyashikana igihugu kugira bishobore gutera imbere ni nko kurima ha ntiwimbure kuguma rero uri mu mwaka umwe imyaka ibiri imyaka mirongo ibiri utari kurimbura ni nko novuga yuko woba sinzi nyene nobiharura na- nibaza ko ata muntu ashoboye kubikora ibyo bintu kubona ko ko aguma akora akorera muri mwe akorera muri mwe je sinovuga cane ko ari abanye- ko ari aba- ko ari abazungu bavuga ngo baduteranya uwo muzungu yo guteranya umwaka umwe imyaka ibiri urukurakura ntumenye yuko ariko araguteranya novuga yuko abanyepolitike none naho twovuga ko ata bwenge bafise novuga ko ata bwenge bafise iki kihari aha mu burundi mu- turaba abarundi twebwe nyine twirabe twebwe turabe ikintu iforo dufitiye igihugu cyacu eswe twe dufise objectif imwe yo- yo kugira dushobore guteza imbere igihugu canke dufise izindi ntumbero nukuri je ikintu sinovuga ngo n'abazungu abazungu vrema ntitwoba je ibintu byo kubazungu hari igikorwa bakoze ubwa mbere cyo kuzana ibintu by'amoko twarigishijwe turabona yuko twahenzwe none tugume muri ubwo ubwo- ubwo- ubwo ruhendo gushika ryari Yego.
reka rero tuje hamwe abanyagihugu tuje hamwe dufatane mu nda tubone ko twahenzwe hama dushobore kubaka igihugu cyacu nk'u Burundi nk'uko ubwa mbere twari tubayeho igihe abazungu batari bwaze igihugu cari ibihu- igihugu cari gitekanye cari mu mahoro n'umutekano reka dufatane mu nda kugira dushobore kubaka igihugu cyacu Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na severa severa mwiriwe neza
Nitwiwe mwiriwe neza muri hehe
eh, turi ngozi muri komine Rohoro uvuze izina kirundi ninde
Lindarira Severe yego duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro
Eh, jena jena nshaka gutanga icyiyumviro yego
ugiye kuraba isitwari y'u Burundi ahantu guhera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri ibihe u Burundi byagiye bira- bu- bwagiye buracamwo mu bihe by'intambara iriki kuko usanga abanyepolitike benshi aribo bagiye barabigiramo umurohara kuko uharuwe n'ubu n'ubu biracariho kuko gukina politike kubumenga kubakiye ku bwoko urashobora gusanga uwo mugambwe urimo w'ubwoko nyambara abahutu benshi usanga wa mugambwe ugiye ku ntwaro ugasanga uriko urakorera abahutu ariko urakorera ubundi bwoko urashaka kubona yuko rero nanga politike nyene ariko yubatse kuko n'abazungu nubwo babigizemo uruhara kuri cyane n'abazungu ko babigize none gira abarundi nayo ntibarabe nabico bokora kugira ivyo bavyevite kuko ugiye kuraba nk'ibwirizwa shingiro rihari ubu riha- yerekana yuko nk'u- nk'ubwoko bw'inkorwa nta kintu bu- ba- bagiye bagiye- bagiye kubuhera
murakoze Se- severa reka tuhe ico kibazo abimana queen agira icyo kivuze ko kugira ngo queen demokarasi itsimbatare umuntu mu gushikiriza ivyiyumviro vya politike cyangwa mu gushigikira ivyiyumviro vya politike ntihisungwe amoko hisungwe ivyiyumviro vya politike vy'umunyapolitike hokorwa iki ikintu cokorwa n'ikiri
Ah, bavuze ati kugira ngo eh, ibyuma bya politike bitsimbatare ntihisungwe amoko Je-
ego kwine uranyumva
ego ego eh, umushirantahe eh, severin ariko abaza ko ikintu cokorwa yari kuvuga ko kenshi na kenshi uca usanga nko muri politike hisungwa ubwoko ubwoko bwinshi ubwoko bw'abantu bari bagize umurwi mwinshi ari bwo buca buja imbere muri politike kugira ngo ibintu bihinduke habe umunyapolitike yaba ubwo bitaravye ubwoko arimwo kugira ngo ivyiyumviro vya politike bishyigikiwe n'abantu benshi badashigikiye ubwoko hokorwa iki demokarasi yose imbatara gute ibintu vyogenda gute
sinibaza ko ngo ni uko babonye ngo ubwoko ngo buri ngo umugambwe ngo urimwo abanyepolitike benshi cyangwa urimwo nk'abenegihugu cyangwa abanyagihugu benshi ubwo b'ubwoko ubu ngubu dufate tukavuga tuti mu mugambi w'abatutsi w'abayipona ugizwe ngo n'abatutsi ariko uri kuraraba usanga harimo n'abahutu baba barimo nk'ubu bari ko turi ko turaraba si tuvuge ibi turi ko turabona ubu imigambwe tubona ubu baravuga ati muri sendede fdd ngo harimo abahutu gusa ariko nibaza ko ibyo bintu usanga ari bibeshi ari mugasubira akavuga ati muri iprona cyangwa amizero ngo harimo abatutsi gusa ibyo bintu si byo usanga uri kuraraba hose baba barimwo ariko kimwe gusa harimo ibintu abantu ntinze kubona iyo bageze ahantu adashaka kuba umuyidere w'ukuri ngo abe umurongozi w'ukuri kandi warashobora kubona ko ari umurongozi mugabo agashaka kujya inyuma agashaka guca hirya kugira ngo akoreshe aba nk'ubu hariho abantu uca usanga ariko arakubwira akagenda muri rwa rwaruka ikintu kimbabaza cyane ni uko baza mu rwaruka rwo mu makaritsiye usanga ari mato mato atapana ya makaritsiye hariya za kiriri cyangwa hehe dufata izo za rutanga bagaca baza muri rwa rwaruka ruto ruto baba mu makaritsiye mato mato bakaba aribo bashobora nko guhenda ngo burya murabona ko umugambwe wacu uba uri ku butegetsi ni uw'abahutu gusa cyangwa ni uw'abatutsi gusa kuko batobibwira bariya byikubwira ngo ibyo byose bitsimbatare ni uko umwe wese yoza akabona inyungu y'umunyagihugu cyangwa umwenegihugu akabona inyungu yaba na bariya kandi ugiye gutwara ndibaza ko utotwarira ubwoko bumwe twarira bose kandi ndiko ndaraba nk'ubuhoho ndabona kumenga ntivyari byo kuvuga ngo batwariye ubwoko bumwe ngo batwariye bariya canke aba kuko umuntu atwarira ubwoko bumwe nibaza ko hariho ibintu uja nko kurondera mu mu nko dufate nko mu ikomine bakabikwima kubera uburi ubwoko kanaka ariko ibyo ndabona ko atari cyo biriko bira atabiriko biraba ku bisanzwe bamwe barashaka kuvyifadikiza nk'uwo w'ingozi yego venera avuze ati ari ingozi nabyumvise ku ruhororo ashobora nko gusanga bariya batware bato bato hari ibintu bariko barakora bagashaka kwishimikiza ngo umwe ngo nitwe turi ku butegetsi nubwo gacu usanga bamwe bari hejuru ibyo nta n'ibyo bariko bararaba bo bama bibereye hariya bakabona ko bariko bakabona ko bariko batwarira abantu bose ubwoko bwose ariko bariya bato bato hariya nyene mu mitumba hariya nyene mu ntara hagati ugasanga bobo bariko barakinyizwa bajya bashaka gucinyiza ubwoko ubu na buriya nicyo gituma bose bakwiye inyigisho bakabona ko umwenegihugu cyangwa umunyagihugu ari umwe burya twese ngaha dufise ikintu kimwe duhurirako twese hariho abo dusanga duhurije amagupa dusange kandi tutari ubwoko bumwe none kuko ibyo biba kuko ibyo byose tutobirengera tukabona ko atakira icyo dutandukanya cyo tuma tuvana twese tukabona ko turi umwe inyigisho nk'izo ni inyigisho zikenewe cyane rwose eric nsengimana namwe ndumva ko iyi telefone yari ya dufite nk'ikibazo cy'umurongo nicyo gituma telefone yawe yari yagiye mu kanya gatoyi ariko nashaka mugire namwe icyo muvuze ku byerekeye icyemezo cyatanzwe na severa severa avuga ko kenshi na kenshi uca usanga hari ikibazo cy'uko ubwoko bugize umurwi munini aribwo usanga bwiganje mu butegetsi ariko abanonosoye demokarasi bavuga ko hashobora kuba igihe umunyapolitike ubwoko ubwo ari bwo bwose ashobora gushyira ibyiyumviro imbere mbere agashyigikirwa n'abanyagihugu nashaka mubwira icyo muvuze kuri icyo kuri ayo makenga yashyikirijwe na severa
murakoze cyane noneho twe mu burundi iby'ubwoko biratomoye kubera ko aveke arusha ni ukuvuga ko ugiye kuraba mu nzego zose usanga babikora bisunze ajya amasezerano y'iyarusha usanga ahatari umushefu w'umuhutu usanga hari umushefu w'umututsi icegera cyo waba ari umuhutu ahatari umuntu wuzeye umututsi usanga ari mu butu mu ntunzeri icegera ciwe usanga amututse ugasanga n'abatwa ni uko nyine bafise amakurusantaje bagenda bagenda bagira bagenda baronka ibyo rero nibaza ko bijanye bijanye no kugabangana novuga ubutegetsi bivanye n'umwe wese uko abibona ariko jewe ibijanye no kugabangana ubutegetsi sivyo mbona ko ari ingorane kuko ugiye kuraba depui mu ntuze ugiye kuraba nka kirize zagiye ziraba mu burundi dufatiye nko ku byagiye biraba kuva muri demi kuva muri nona muri mille neuf cent soixante nk'uko mwabivuze sikahise ka kera barishe umuganwa atari umugani rudoviko rwa gasore kubera yaje gutsinda kubera yaje gutsinda kugira demokarasi ibe ugiye kuraba muri kugira ngo habe ukwikukira kw'abarundi ugiye kuraba mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu barishe ndadaye merikiyoro ashaka demokarasi ico gihe ntaho vyari bihuriye no kuvuga ngo ni uko ngo atwara ngo kubera ko ngo bashaka gutwara oya ni kubera iki kubera ko demokarasi yari ishaka kuganza mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi naho nyene mwarabonye ko hazize amatora y'amakomine haciye haba umugwi w'abanyepolitike batangura kuvuga ngo yibwe ngabo bagiye mw'ibarabara batanguye kugira kuvuga ati amatora yibwe batanguye gukireya mezantante mu gihugu kandi n'abaobservateri international bemeje ko amatora yamaze kugira yamaze ku yabaye neza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu naho nyine bigaruka uko ngo guverinoma ngo bashaka barekarama ama guverinoma de transition mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nari mu kintu bita groupe de reflexion de nation zima ivyo twakora ndabizi nta riyakashe yari amapla mission pour changer le systeme narimwo inama twazigirira muri ntunze muri restaurant biscuits chaque mercredi vendredi ni ukuvuga si si yo kuvuga ngo ni ivy'ubwoko canke ivy'ubuhutu ce sont les puissances qui voulaient maîtriser les, les, les, les pays africains bashaka kugira gushika ku nyungu zabo nibo bakoresha abo batereshere do ramploi kugira ngo bashobore kugira iki bashobore gushika kuco bifuza barabonye ivyabaye lowime lowime manifestation violente zorganije na ntuze na msb abapolisi bagafatwa bakakwama motorora abandi bagafungwa bagakubitwa ibyo byose mwarabibonye nyine byagenze urwaruka rwaranyoye amadroge urundi rurapfa urundi rurakomereka abandi bari muri firizo yaho n'abakiriya uno munsi abandi barahunze ariko ubwa mbere bakibivuga bavuga bati twebwe tuzoja imbere zanyu ntituzigera tuwugira iki ntituzigera duhunga oro bafite amapasiporo arimwo arimwo amantuze arimwo amaviza bagiye imbere babonye ko hagiye kubaba bagiye imbere imbere y'urwaruka rero icyo twana urwaruka ni iki nuko ibyo byose bamaze kubyegeranya bakabona ati kahise kacu kameze gute kameze uku nuko bokugurura amaso bakabona bamaze kugurura amaso bakabona bakavuga bati twokora iki mu byo muri bimwe bokora icyo ushaka ni uko kugira ngo turabe ko injyana mu burundi zohagarara nuko twoje imbere mu kugira ngo kubera ko leta yarasizeho umugwi umugwi ujejwe gushyira ahabona ukuri ku mabi yose yagiye araba mu burundi tukarekama uwo mugwi ivyo uriko urakora ukabizana kuko turavye igihe cose umaze ukora ntitubona neza raporo yawo ntitubona ivyo uriko urakora uyu munsi hari hari ngombwa ko urwaruka tuja imbere tukavuga tuti tuhe intuze twereke ivyo mumaze kurangura nk'umugwi ujejwe gushira ahabona amabi yose yagiye araba mu burundi ariko uyu mugwi amatwi adusumira mushanahe isengimana twogira twokwirinda kuyishira mu migozi na cane cane ko usanga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi ugiye uratohoza neza usanga haba mu mamenyeshamakuru haba mu migambwe haba no mu mashirahamwe adaranira inyungu za politike usanga bagiye bakora ayo mabi nyene yagiye araba mu burundi ariko sengimana usanga aribo bafite puissance sengimana ariko uyo murwi twitwara nk'urwaruka tukazishoza imbere yegome sengimana mu kintu cose tukavuga tuti iki kizozanira inyungu izi izihe twebwe nk'urwaruka uyu munsi igihugu ko twe tukiramutsa yegome sengimana sengimana mu kanya gato cyane rwose mu kanya gato mwavuze umurwi w'igihugu ujejwe gutoza ukuri no kurekuranira uyu murwi amatwi yadusumira uriko urarangura ibikorwa bihambaye naho iyo raporo muvuga ya nyuma itaraboneka ariko reka mushantahe Lionel ndayizeye namwe mugira ico muvuze mu kanya gato cyane rwose ku kibazo cyashikirijwe na Severin mbega kugira ngo demokarasi itsimbatare abarundi batore batisunze amoko ivyo nta wigeze avuga ko bisunga amoko ariko ni umushikiranganji Severin asa n'ufite amakenga ko avuga ko hashobora kwisunga amoko mu gihe demokarasi itaratsimbatara ikintu cyo korwa ni ikihe kugira ngo abarundi reka bose mu bisanzwe batore bishimikije ivyiyumviro vya politika
ego je kino uvuga nuko abarundi ca mbere na mbere jewe ikintu kugushika ino saa turiko turavugana abarundi hariho abarundi bamwe bamwe bataramenya ukwiyamamaza no ni iki demokarasi ni iki demokarasi si ukuvuga yuko jewe ntwara jewe ndi umutegetsi jewe ndamutswe igihugu si ukuvuga yuko manza kuzibya bamwe hama nkahaguruka nkavuga naheza kuvuga abahama abandi bakavuga ntibaramenya gutora ico ari cyo ntibaramenya ati ese umugwi ujeje amatora dushireho bande urabona yuko n'ibintu n'ibintu byose nyine bivuga ntibamanze dabor ntibamanze umwe wese ajye muri poste amenya ati jewe iyi poste ndayigiyemwo ngiye gukorera igihugu ntibamanze bafata icyo kintu kuja kuba umukuru w'igihugu kuja kuba umukuru wa wa, wa seni kuja kwitwa umushingamateka ayo n'amatitire ibyo ntibihagije esike ko ndiki i ndiko ndarangura icyo nahamagariwe ko ndiki i ndiko ndajuwa hore y'iwanje aha hantu ndi icyo ni cyo kintu cya mbere abarundi bateza gutahura kwitwa honorable kwitwa naka kwitwa ibyo n'importe ibyo nta n'icyo bimaze ba wewe icyo ugomba kuba muri posite y'iwawe icyo ni cyo gituma abarundi ba mbere batangwa gutahura bamenye kwiyamamaza ese kwiyamamaza urabona mu burundi by'ukuri jya mu burundi maze kubona amatora menshi ariko sinavuga ko ari menshi mugabo mfise ubwenge bihagije by'ukuri mu burundi ntibazi kwiyamamaza icyo ari cyo ntibazi demokarasi icyo ari cyo nabo baguma bavuga demokarasi ntibazi icyo ari cyo demokarasi kuko iyo babazi icyo ari cyo demokarasi ibikaba turimo no munsi izuguruzuguru ya politike mu mpande zose turimo no munsi ntaba ari kuba bikwiye kuba by'ukuri umwe wese aho yicaye uri umutegetsi manza umenye witahure esike jewe ko ndi umushingamateka jewe ko ndi umukomiseri jewe ko ndi umukuru w'igihugu by'ukuri ndiko njuwa hore yo kuba umukuru w'igihugu by'ukuri cyangwa ngende umushingamateka ndiko njuwa hore yo kuba umushingamateka by'ukuri raba nk'akarorero ibintu bya seni ibintu bya seni nibyo bintu byamye bitera induru kuva kera kubona bavuga ati umugwi duteza kuwurira kuwuriza ko n'abantu benshi mu gukoresha kuvuga ati wabaye nome umukuru w'igihugu yanomye umugwi wabaye none nkaho wumbwira yuko iyo demokarasi bobo mu kuyivuga petetere sinzi demokarasi usanga ari bamwe bayita mu gishinwa demokarasi abandi bayita mu kindi kirimo ariya demokarasi mubo basanga petetere demokarasi bahirarwa kwinshi abarundi cya mbere na mbere ntibamanze bamenye icyo ari cyo hama bamenye icyo bari cyo hama bamenye icyo bateze gukorera igihugu cyangwa cyangwa kuraba icyo utegeze gukorera igihugu avayo kuraba icyo utanga gukorera umugambwe umugambwe urahera mu by'igihugu kiguma ari igihugu kuko igihugu cyamyeho kandi n'ubu kizokwamaho iyindi migambo izotogwa n'abandi bantu batware mugabo abarundi dufatane mu nda tuco ubwenge ni ukuri ikawa ishobora kumara twa za katra turi mu bintu nk'ibi ni ibintu biteye isoni hari igihe dushobora kwiyumvira nka twe dugwaruka ati by'ukuri aba bantu ni abarundi koko kuko nta muntu yitaburira ko nta muntu yitaburira ko nta muntu yisenyagurira ko imyaka ibiri itatu ibintu bimeze nk'uko tumaze duhindura ibyiyumviro tumwe duhindura ingendo by'ukuri abarundi kuko ibintu bikorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubona ko ari ibintu biteye isoni yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na elisa elisa muriwe neza elisa muratwumva ndabona umurongo wa elisa elisa turi kumwe ego turi kumwe ndabumva frederic ego me murafise ikibazo murafise icyumviro muri hehe ubwa mbere na mbere
nterenga muri australia y'uburenge australia ego izina ry'ikirundi rindi
bigirimana bigirimana murafise ikibazo icyumviro turiko tuvuga cane cane ku ruhara rugwaruka ukuntu rugwaruka rwohindura ivyiyumviro rugahindura eka rukaja imbere rukaba imboneza rukaba imboneza z'abanyapolitike kugira ngo uh, rushire rwame rushira imbere umutima w'umwe gushira ku ruhande indyane zaranze Burundi kuva kera haba indyane z'amoko z'intara eka n'ibindi byose
ego jewe gusa nakabazo nanifise kumbure n'iciyumviro yego um ikibazo ca mbere nari nifise cavuga mbega abo duta kw'imfane b'abanyamahanga abazungu imbere y'uko baza mu gihugu cyacu cy'u Burundi kudukoroniza mu Burundi twari dufise amoko angahe ko mbona umenga ibintu by'amoko byarananiranye hanyuma nimba amoko koko twemeza ko ari abo bazungu bayazanye ukwikukira kwatumariye iki ko ukwikukira bisigura yuko uba wanse intwaro y'urya muntu ariko aragucinyiza ukaba wanse n'ibyiwe byose iyo biva bikagera ariko twebwe umengo ntabwo twikukiye kuko amoko nimba aribo bayazanye twe turacyayafise ni ukuvuga nta kwikukira turagira nimba twarikukiye ivyo vy'amoko nitubikureho tubiheze burundu hama intererano nari ngiye gutanga cyane cyane kugwaruka twese turacari ugwaruka kandi turakunda igihugu cyacu nubwo turi hanze y'igihugu ariko kandi turacaciyumviye kuko twese ntitwavuye mu gihugu aho twari tucanse oya ni ukubera yuko habaye imvo z'umutekano mu kiringo runaka bituma duhunga igihugu ariko kandi izo mvo zatumye duhunga igihugu zisa nk'aho umengo ntizirahera kubw'ibyo icyo mbona rero nohanura uguharuka cyane cyane ruri mu gihugu ni uko bogerageza bakagira n'ibyo twakwita amashyirahamwe hanyuma leta ikorohereza cyane cyane abantu bari hanze y'igihugu bafite imigabo n'imigambi yo kuzana nk'ibikorwa byo gukorera mu gihugu leta ikatworohereza tukaza tugakora ibikorwa byacu hiyo amakori cyane cyane yakunze kutwica kugira ngo urwaruka ruronke akazi kubera ko mu gihe cyose urwaruka ruzoba ruri mu ibarabara bizogorana cyane rwose kugira ngo urwaruka rugire icyo rukoze kandi bizokorohera abanyepolitike kurukoresha ko ntacyo bariko barakora akarorero nako ndumviriza niba ijyana yuko ndumviriza ngo hari ejo imba atari hirya y'ejo aho hari umuntu yashikirije kuri telefone avuga ngo mu burundi ngo hari aho amakaminuza amwe amwe ngo ushobora no guheza ishure ukamara imyaka ibiri imyaka itatu utaronka urupapuro rwawe rw'umutsindo ibyo ni ibintu bidatahurika iyumvire wamaze amashure wahejeje umaze imyaka ibiri itatu urupapuro rw'umutsindo nturaronka kandi wategerwa kuba uriko urakora ahumva ni ukuvuga ibyo byose ni ibintu bisubiza inyuma iterambere ry'igihugu mu gihe rero ubushomeri burushijeho kwiyongera mu gihugu abanyepolitike nabo baba baronkeyeho akayoyoko cyangwa se akarusho ko gukoresha rwagwaruka rutari kurura mu kintu na kimwe ruko rurakora mw'uno mwanya ari naco gituma bisa biborohera cyo kugira urwaruka rushobore kugira icyo rutereye mu gihugu icya mbere cyo ni uko bari bakwiye kwiyungunganya bakajya ahantu hamwe bakaza barakora utuntu tw'udushyirahamwe twabo bakamenya gukora ibyabo bivuye mu nda zabo kuko abanyepolitike nta kintu kinini cyane bariko baratumarira nico nashaka guterera murakoze murakoze elisa bigirimana uh, mushanahe eric nsengimana icyiyumviro hamwe n'ikibazo n'ibibazo bibaje na elisa bigirimana mu kanya gatoya cyane rwose ndabona akanya kihuta umunota umwe n'igice
ego murakoze cyane nk'uko ahejeje kubishikiriza ntiyovuga ko abanyepolitike abo bashinga amateka n'abandi atatu bariko barakora kuba ugiye kuraba bariko barakora nyene bikwiranye n'umwanya bafise bikwiranye n'ingufu bafise ugiye kuraba nk'ingorane bahura nazo mu nama nshinga amateka nyama imposition y'amategeko bama bariko barabangotora yangogira ibi je ndabona ko ari ikibazo cane au niveau de l'Afrique ariko nibazane umuti ushobora gukunda n'iki ni igihe urwaruka rwo nyene goreka kuzerinze rukamenya ruti twebwe abo dushaka gukorana baje kudusapotinga kudufasha muntu uze kudufata mu mugongo ariko ntibaje kutwempoza ivyo dukora nico mbona conyene gishobora guteza imbere afurika nico mbona conyene gishobora kugira ico gifashije afurika urwaruka rw'uburundi rwokwigira inama urwarwo nyene rukumva ko kazoza keza canke kabi ku burundi kazova kuri bo nibo bafise inguvu aho guhangana rero hagati yabo je mbona ko twoshira inguvu hamwe ntihagire umwe yiyumvira ko azotera imbere abanje gukandamiza mugenzi we ntihagire umwe yiyumvira ati jewe nzogira nzoteza imbere igihugu abanje gushyira hasi mugenzi we kubera ko badasangiye ubwoko kubera ko badasangiye umugambi cyane kubera ko batumva batabyumva kumwe dukwiye rero kugira commitment nk'uko twabigize muri meri ya bujumbura uburundi bwose gutyo tuzoheza dushobore kwiteza imbere nayo kuvuga ngo turabe ngo aba ntacyo bariko barakora canke bariya reka tubashimire ibyo bariko barakora kandi ni byiza kandi birakengururwa Ego, mi- hanyuma tubasapotinge muri ivyo bikorwa bariko barakora eh, kuko na n'umwe umwe muri twebwe uwo boshiraho hanyuma ntihagire uwumushigikira ntaco yoshobora gushikako egome reka duhe na n'ijambo ah, abimana kwine nabo nyine igice cavuze ku vyashikirijwe na elisa bigirimana iciyumviro yashikirije ikana n'ibibazo yashikirije duga kw'ijambo kwina
yego murakoze je iki- icyumve ari ashike avuze ati ngo urwaruka rurakwiye kuja hamwe ngo rukagira amashyirahamwe ku bisanzwe urwaruka rwogo ntirwari rukwiye ni uruntu rwakira n'ingoga hari ukuntu mbona ko wezo sosiyare iriko irabamugwaruka iriko irakwiye no kuba mu bantu bakuze elisa sinzi imyaka afise elisa sinzi imyaka a- a- ageze ko ubu ariko uriko uraraba nko abavyeyi bacu batuvyara aho boduhimirije gukora ya, ya masosiyasiyo tujemo ahubwo twicara ku ziko ugasanga ariko akubwira ati ubwoko ubu n'ubu si bwo ubwoko ibwira n'aba n'abasuku siko bari icyo nobwira nanjye yo rwaruka nk'uko elisa yariko ayivuga ama asosiyasiyo ni ukuri bayajyemo cyane ku bwinshi kuko n'uwuzoza kugufasha azogufasha ari ahantu hagusanze uri kurakora ikindi nacyo umunyepolitiki araza akakubwira ngaha ati kora ibi gira ibi waba uri kuramuha amanota yiwe kubw'inyungu we yikenereye ariko ntagaruka kuraba bwa bushomeri turimo ntagaruka kuraba ahantu uri kuraba ntagaruka kurabona ati mbega nakabayeho gute ashobora kumbona ubu mu matora ikindi gihe ntazosubira kumbona azogaruka mu matora mu yandi matora niyo mpamvu akwiye ko twese tuva mu nzu tugaheba amarigara tugaheba ibyo byose byotuma dusamariraho tugakora tukajya ku kizi tukerekana i- iby'iwacu hama tu- n'abatoya bacu nk'abariko barakura ubu bakabona ikintu twakoze nabo bagashikira ku byo twakoze kuko na twebwe turazi turafise ubwenge twarize kuko twe tutokrea ibintu by'iwacu ugasanga turiko turahana ubuzi antre yacu Je- nk'ivyo ndiko ndabibona ahubwo nsaba ahanini ndaguma nshirako na leta ikabona igashigikira amasosiyasiyo y'abajene bakabona ko abajene bariko bariteza imbere bakabafata mu mugongo ntibanabakinyize ahubwo babone ivyo babiduze kuko bamwe bahora bajya kudepoza cyangwa bahora bamba bariko baratuka ngo leta ntakiri kiratumarira Ku- re- abantu baragwira abantu baguma bagwira si igihe cya nunani tuba si igihe cyo mu mirongo indwi abantu bari bakeya turagwira cyane kuko uri kuraraba nk'abantu bari mu mirongo indwi mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo indwi ukaca turaba n'abantu bari mu mu gihumbi kimwe n'amajana ubu muri demiri diziwiti biragoye ingene woca umbwira ko hajya yaronka akazi n'uburiro cyangwa ikaronka akazi rero mu mu byo twize twize ibitandukanye twese nitubishyire ku kizi tubishyire kuri Yego.
twe twerekane twungurane ubumenyi hama dukore n'ubudoda wese azosanga bya byiyumviro bya politike bitujyana mu nzira zibi dusanze ata gaciro turiko turabihereza Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na emira mwiriwe neza
murakoze bya amerika mwiriwe neza murihiga emira
Eh, turi ngaha mu karere k'ibiyaga bigari yego izina ry'ikirundi
ni naho umurimo naho muremyi eh, murafite ikibazo cyiyumviro duga kwijambo mu kanya gato akanya kariko karihuta
jene saa kubaza ndabona ni minota tukagenda batanu bisi ndetse sikanga mirongo turaturaga iminota nk'iminota umunani hafi nk'umunani yego
Eh, jene saa kubaza nk'uwo muhungu nashaka kumubaza ko numva umenga akunda aguma ashirika ibintu by'urwaruka ngo urwaruka rwitwara neza abandi ngo rwitwara nabi nashaka kumubaza impamvu z'uko mw'iyi myaka kuva muri ya mille neuf cent me- na mille neuf cent soixante ni ukuvuga yuko ndazi ntiyari bwabeho muri iyo myaka myinshi yo ntiyari bwabeho ariko nawe nari mu- mu mugwi wo guharuka nabyo ndi mu mugwi wo guharuka nabyo bisanzwe arazi mu- mu- mu mugwi ahagazemwo duhagazemwo twese aratanga inyi- aratanga inyigisho zimeze gute z'ukuntu ugaruka bwo gutwara neza ugaruka bwo gutwara neza aratanga inyigisho zimeze gute hama naho kandi avuga atanga inyigisho zimeze neza apana kuvuga ngo ahengamiye ku mugwi umeze uku cyangwa ahengamiye ku rwaruka rumeze uku avuga ati jewe mpagaraze mu mugwi w'urwaruka du- dusangiye imyaka n'ivyiyumviro ni- ni- ni- ni- n'imyaka tuzogeramwo no mu bindi bihe biri imbere dutange inyigisho tuzotanga tuzofasha igihe igihe- igihe- igihe n'ikindi gihe kiri imbere mu ba- no mu bandi bana bazovuka mu bindi bihe biri hafi biri imbere ni ukuri aza aravuga neza yitwaye neza mu bihe mu- mu mwanya ahagaze hapana gutwara we kumenga agira ubwoba ngo bamufata agira ubwoba ngo bamufata ngo ari mu gihugu ngo bacamufata ngo iki n'iki bakatanga inyigisho zeta kumenga ngo ahagaze ku kumenga ni muri darasei nk'uko avuga ati jye mpagaze meze neza nta ngorane n'ingorane n'imwe bafata ubwo ahanyigise neza mu mugwi wose ahasambe ya bose hano kuvuga ahengamiye mu bantu bameze nk'ubu nawe yovuga ikiri ku mutima nta muntu yamukorako ikibi ni ukuvuga ibitari byo avuze ukuri nta muntu yamukubita ariko kumenga menga ariko arahengama niko ndabwira uwo muhungu ubundi ko ndabwira cyo ndabwira uwo mukobwa
natumiye abashinga nawe babiri umukobwa umwe reka turaha ijambo bose bagira icyo bavuze ku cyimvura mushikirije ko umuntu yovuga aho ukuri kuri ariko abashinga nawe natumiye mu busanzwe gaha bose bavuga ibyo bumva ko ari ukuri reka ndabaha ijambo mu kanya bagira icyo bavuze reka dutangure kuri eric nsengimana mu nyarutsa akanya karagiye umunota umwe duga ku ijambo icyumviro cya emile ni uko nyine abajije ikibazo kirekire kandi twategereza kumwishyura yisunze umwanya mugabo nta ngorane ariko inyigisho za mbere dutanga ni izo kumenya ni iz'uko umuntu amenya icyo ari kwanza hanyuma ameze kumenya icyo ari aramenya icyo akora hanyuma inyigisho zindi zikurikira ni iza ridashipu ukuntu ushobora kubana n'abantu umuntu kwihanganiranira communication no violence hanyuma tukigisha n'iza entrepreneuria kandi tukanabafasha no kugira batangura ibikorwa nuko hatabonetse umwanya muremure twari kubabwira ingene ubu dufite urwaruka igihumbi ruriko ruriyungunganya mu gisagara cya bujumbura ko turatahura ko inyuma y'uko habaye ingorane mu gisagara cya bujumbura urwaruka rwagiye rutakaza ibintu byabo hanyuma tukabafasha kuja hamwe mu kwiteza imbere atari mu kwangaza imitima cyangwa kwiyumviriza politiki cyane rwose atacu bariko barakora kuko umuntu uje
eduga kwijamo ubusozere mu kanya gato ndabona akanya kagiye yego nk'uko nk'uko yari karabibaza ati turafite ubwoba nta bwoba na buke dufise twe dukorera bujumbura dufite siyeje mu kigobe ubu ndiko ndavuga mpagaze bujumbura ni organisation izwi mu gisagara ca bujumbura urwaruka twahuje umwe mubo turi kumwe ni habineza ni habimana kwine nawe yaberefise izo nyigisho mwumvise temoyaje yiwe kubera umwanya sindiko ndagira sindiko ndamusubiramwo ivyo n'ingene vyagenze ariko ubu ndazi ko nawe ari kumwe n'abandi bariko barakora biteza imbere mu kanya gato abimana kwine namwe mu kanya gato cyane rwose ibyashyikirijwe na emile kugira ngo ndabaha akanya ko gusozera mwese ko muri batatu na riyonera ari aho duga ku ijambo mu kanya gato cyane rwose amasegonda mirongo itatu ku byashyikirijwe na emile
agiye kuvuga ngo nakango yoreka kuvuga aho ahagaze sinoreka kuvuga ngo izo nyigisho ntizatanzwe sinoza kuvuga ngo inyigisho ntizatanzwe kandi zaratanzwe nk'uko babivuze bigisha imigambwe urwaruka rwo mu migambwe itandukanye kandi urwaruka ruva ku myaka cumi n'umunani kugera kuri taransisenka abo nibo bategerezwa kujya muri izo nyigisho bose bakabigisha kunywana kandi bivanye n'ibintu twari ko turacamo ku bw'ibyo rero naho bavuga ati ngo asanga afite isaha ahengamiye ubanza ibintu turabyiga naho tuviga twese hakabamo umwe ukamenga ariko biriko bica inyuma y'amatwi ntatahure icyo biriko biramuha ntatahure inyungu y'ibyo bintu ndazi ko aho baba baramaze kubironka ko bimeze ubu unye atwa mwese mwarabonye nk'amatora yabaye aheruka kuba mu gisagara cya bujumbura ni hake hoba harabaye urwaruka rushamirana kuko bose barazi icyo bigishijwe barazi icyo bahaye ariko ugasanga ni umukozi ukumva bari ko barashwana ubu rero urwaruka rumaze rwagiye kumwe izo nyigisho benshi bari ku kivi bariko barakora barakora amasosiyasiyo hariho n'abantu bariko barakora ibintu bikomeye batari biteze ko byokozwa mu burundi kandi biriko bikorwa n'amaboko y'urwaruka mu kanya gato lionel ndayizeye musozere akama mwotera urwaruka n'akahe akama mwotera abanyapolitike n'akahe mu kanya gato cyane rwose
icya mbere na mbere ego nubwo telefone yagumye bicika narose akajya gatoya cyane kubwira nshobora kubishikiriza ibyiyumviro byanjye mugabo ikintu cya mbere na mbere novuga akamunotera ugwaruka ni uko ugwaruka ugwaruka rwomenya ikibi n'icyiza rureke cyane cyane kwizinzitira ku banyepolitike kuko abanyepolitike tubona dufise uno munsi nta muntu yobashira ko ubwenge bwabo ubwenge ngo ngo nibo ngo imboneza zacu kuko ibintu bavuga uno munsi turabyumva ku maradiyo inyigisho uno munsi batanga ku maradiyo turazumva ni uko urwaruka rwoca ubwenge rugakanura rugaca ubwenge rukamenya abantu bagwensipira dibye rukavuga ati aba bantu nibo bakora twereka inzira nziza reka twiyensipire kuri aba bantu kuri aba bantu batwereka inzira nziza rukarekana n'inabi nabi hama abanyepolitike nabo ni ukuri turabinginze abanyepolitike ku mpande zose yaba bari muri leta yaba batari muri leta by'ukuri bagirire ikigongo igihugu cyacu cy'u Burundi Yego, Meya.
bagirire ikigongo by'ukuri igihugu cyacu cy'u Burundi basubize hamwe bakorere igihugu ariko bakere- bareke gukorera inda zabo ego me- namwe mushikana Eric eh, Nsengimana musozere masegonda mirongo ibiri akamo nibwo murakoze cyane akamwe twotera urwaruka ni uko boja hamwe rwose rukihanganiranira aho u- u- ugashyira imbere neza kandi rugashyigikirana uwuriko arakora ibyiza agafasha mugenzi we hanyuma tugasaba leta nayo kudushyigikira nk'umubyeyi wa bose Yego, me- hanyuma n'abanyepolitike nabo nyene bagashyira imigambi imbere iteza imbere urwaruka ntibashyire imigambi imbere eh, gusa y'amajambo ariko bakayishyira mu ngiro tukabibona Eh, urwaruka rero ngutyo igihugu cyacu kizoba cyiza niyo twihanganiranira tukamenya iyo dutera tuja kandi Ndabona tukamenya akanya gasa n'aka- igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda turi muri ivyumviro vyari 2022, vyinshi tukamenya akanya kwihangira imirimo.
kabaye gatoyi cane gose Nsengimana murakoze cane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turagushimiye cane gose abimana Queen ku vyiyumviro vyiza mwashikirije turagushimiye nawe mushantahe eh, Lionel eh, Ndayizeye namwe mwashikirije ivyiyumviro bihimbaye Eh, turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu eh, muri sanga c'umunsi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese